iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri uyu mugoroba muri kumwe na jeffrey mutagoma mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti z'ikiganiro muri isanga nongeye kubasuhuza ikiganiro muri isanga mushobora no kugikurikira kuri facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa nimutugezeho rero ibitekerezo mukoresheje na email yacu ariyo radiyo yacu arobaz gmail akadomo com cyangwa muduhe na nimero yanyu kuri kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye bwana antoine kaburahe ni umunyamakuru akaba n'umwanditsi ukomoka mu burundi ariko uyu munsi turi kumwe hano muri sitidiyo za radiyo ijwi ry'amerika bwana kaburahe ndagira nti nawe urisanga mu kiganiro muri sanga yego ndabaramukije
uyu munsi turaganira ku gitabo uheruka kwandika wise hutsi ni igitabo kirimo insanganyamatsiko zitandukanye kivuga ku rukundo kikavuga ku rwango kivuga ku bwitange kikavuga ku buhemu kivuga ku butwari kikavuga ku bugwari kivuga ukuri kikavuga ku buryarya kivuga ku bumuntu kikavuga no ku bunyamaswa n'ibindi ntavuga muri aka kanya ngo mbirondore ariko reka duhere ku nyito yacyo hutsi
mu by'ukuri navuga yuko titire y'icyo gitabo si hutsi gusa ni hutsi mu rurimi rw'igifaransa onondo turesa ni ukuvuga yuko mu maraso atembera muri uwo muntu avuga temonyaje yiwe ni ukuvuga aloyizi niyo yita ni ukuvuga ko atari igitabo kivuga isitwari kivuga uko ibintu byagiye byabaye mu burundi ni igitabo kivuga ubuzima bw'umuntu aloyizi niyo yita umunyamakuru nk'uko aca yashimye kugira icyo avuze ku buzima bwiwe ku byamubayeho kuva ari umwana afite imyaka itanu aho yabura se bwiwe
reka tuvuge no ku buryo wacyanditse wacyanditse mu buryo wishyize mu mwambaro we niko nabivuga cyangwa se mu cyimbo cye uvuga inkuru usa nkaho ari wowe wivuga ibyakubayeho ibyo byo washimye kubikora utyo kubera iki ibyo ni bisanzwe rwose mu kwandika umwanditsi arashobora gutora uburyo yandika jewe aloyize niyo yita yansabye ati ndashaka gutanga temonyaje ni ukuvuga
ubuhamya ubuhamya sinzi ko ari ikirundi ariko ubuhamya ni intahe intahe mbwa byose nicyo kimwe turashaka kumvikana ati njye nashaka gushinga intahe ku buzima bwanjye ndamubaza none intahe ku buzima bwawe ishingiye kuki kubera iki iyo ntahe ikomeye kubera iki wewe ibyagubaye ko byoba ikigwa gikomeye cyangwa byugira icyo bizanira abarundi ndetse n'abatari abarundi abo bose bavuga bazosoma igitabo niho rero tuhatangura kuganira buhoro buhoro hanyuma rero tumaze kuganira nkasanga uko yabayeho uko ibintu byamushikiye uko yavyakiriye uko abibayemo n'uko abona uburundi n'ingene abarundi ku bandi yemeye mbarira iyo histoire yawe rero hama jewe ndakunda kwandika cyane hama nti mpeze ngerageze kwishe mu kibanza cawe nk'uko byagushikiye mpeze nandike urumva novuga yuko histoire niyiwe mbwa amajambo na- nakoresha n'amajambo yanje Yego.
Yego.
Mm. aho rero niho mwahezaga mukajya kwicara kuri ya terase mugatangira kuganira niho yabikubwiriraga yego byafashe iminsi myinshi cyane kuko eh, ariyo bintu bibabaje yambarira hama hari nabyo ashaka tuguhagarika abwanire reka tuzobandanye ejo kuko ubonye umuntu w'umugabo akorera emosozi kubera yuko ibyamubayeho eh, birabaza birabaza mm, twara- twarahagarika tugasaba tukabandanya byafashe iki- nuvuga nk'umwaka wose kuko naragenda tuka nkaba- nkamufata amajwi hama akagenda akandika hama tukaza tukabonana nashatse cyane cyane kwandika igitabo eh, no- nk'uko nabisiguye atari igitabo cya histoire muga n'igitabo cy'intahe intahe ya niyo yita jewe rero mu by'ukuri jewe icyantumye nandika icyo gitabo ni uko aloyizi ngira tuza kubishikako ibyamushikiye byose kandi byashikiye n'abandi benshi n'aba- n'abarundi benshi eh, mu- mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ni ibintu bibabaje cyane mugabo ingene yavya- ingene eh, yav- ingene ba- mu muryango wiwe ingene bavyakiriye ingene umuvyeyi wabo bari- bari basigaranye yabareze ingene bakuze ni- n'ubuhamya atanga ubu rero n'intahe avuga ubu ni ibintu jewe byankoze ku mutima ndavuga nti tuvyandike ni birebire cyane kuko bihera aho nyine muri mi- mirongo irindwi na kabiri bikaza bikagera muri bibiri na cumi na gatanu ejo bundi a- afatiye ubuhungiro Eh, um- nk'umuntu utarabona icyo gitabo utaragisoma eh, wamukorera nk'incamake y'icyo gitabo icyo kivuga mu mu gihe gito yego byaba byiza ariko bacyisomeye mugabo reka Eba, reka nce sa- ku ma- sa n'ubasogongeza Eh, gato n'utundi tuvuga guca ku mayange Eh, eh, aloyizi ni umuhungu w'umuntu yitwa kanyarushatsi yari umudiregiteri umuyobozi w'isomo rya- ry'amashuri matoya igisanze ama rero eh, yari umwana mu bandi eh, ico gihe irindwi na kabiri eh, yari afite imyaka ine niho rero haduka yari tubirangira ko kuko byica birebire cyane harabaye eh, ibintu biteye ubwoba cyane mu Burundi aho abantu bapfuye bazira ubusa abantu bo mu bwoko bw'ababutu bakicwa cyane cyane abize eh, bakicwa bazira icyo bari eh, hama rero eh, mu ntango ya byose byahereye mu rumonge aho nk'uko aba- abahistori babivuga hara- harabaye eh, ibitero ibyo bitero byari mu ku nkengera z'ikiyaga hariya Ma- mabanda rumonge mugabo rero ibyo bitero bira- birahagarara Eh, abari barongoye icyo gihugu ba- bara- barabi- barabihagarika ariko rero aho eh, bi- byabwiye kuba nabi cyane n'uko haciye haba repression uvuga kwihora ibyo rero bica bi- bikwira igihugu cyose kanyarushatsi rero si wa Ruyizi yari umwa yari mu directeur w'ishure ahitanwa muri a- muri abo bag- ba- baza bagatorwa bakagenda bakicwa histoire yitangura ngaho Aloyizi rero avuga ubuzima papa wiwe bamaze kumuhagarika kubera yaronse convocation ko yokwitaba kwa- kwa- kwa komiseri wa arondissement niko babita ico gihe ntiyigeze agaruka mugabo ivyo vyashikiye benshi cane hama rero abimfuvyi abaye imfuvyi rero aca atangura kuya- a- ku- ingene ubuzima bwaciye buhinduka Eh, nyuma- nyuma umuvyeyi wabo yasigaranye yari umuvyeyi atakora asigaranye izo mfubyi aragerageza kubarira kubarira barakura mugabo rero aba abarera abigisha eh, naho babaye imfubyi ku- kutagira umutima wo kwihora eh, bariga aho rero sinovuga ingene nka nko bavukana mukuru yari muri eh, ageze kure- mu mashuri ari hejuru uriya mukobwa umukobwa Yego.
yego yitwa Letitia Eh, birabaje cyane kuko nk'ubu ya- i- we yavuga ati ko ashaka kuza umuganga cyangwa akaba umuhavokate arahagarika ahagarika amashuri kugira ajye kuba umwarimukazi yigishe kugira agura umugati wa- w'abasigaye Eh, hama Louise akavuga ingene mama wabo yari yarahamutse ngira ngo ni nayo magambo ya nyuma yamubwiye ajya kwitaba imana Yego amubwira cyane.
ati eh, umugati Yego.
iki- atabasha gu- gutomora neza ariko amubwira ati agwaye ari kumfira eh, iyo nshaka i- nashaka kuba umunyamategeko cyangwa umuganga atari ko gukora kwigisha umugati kugira mushobore ku niyo magambo ye ya nyuma ya yumvise.
nyuma eh, yari arwaye kanseri ari ku mfiro Louise yari yamaze kuba umunyamakuru aramuhamagara avuga ati mbarira kuko ntibigeze baganira cyane mugabo yagize ati uyu Letitia tuvukana agi- agira apfe ata atambariye eh, kuko niwe yabareze yego mama wabo nawe nyene aragerageza kwihangana mugabo aja mu vyo gusenga mugabo n'izindi ngorane nyene bariga abana bariga hama abiza ubunyamakuru eh, mugabo urumva yari afise ico- ico ico gikomere ico gikomere yaragikuranye Eh, kuko urumva ubu umwana ukumva ngo papa we baje baramutora baramutwara ntiyagaruka ataca azira kurumva naho hoba harabaye izo ayo matrouble hariya mu za rumonge n'ahandi igisanzwe nta kintu cyari cyabaye kandi se wiwe nta politike yari umwarimu kuva mu ngo akajya mu misa ngo akavuza piano hama akaba umuntu w'umu- w'umunyamahoro kandi ikindi tuvuga ni uko eh, se wa Louise yari mu- yari umuhutu ariko yari yarongoye eh, nyina wa- wa Louise yari umuhutu yari umututsikazi nk'ibi by'amoko nta n'ibintu byari muri we bari abantu bikundanira niho mvuga nti icyo gitabo rero ni igitabo cyigisha cyane cyane urukundo yuko eh, abantu bakundana nti- ibyo by'amoko mu bisanzwe ntibiba bikwiye no ku- no kubacamo aho niho wakuye rero izina hutsi ni ukuvuga ko ari ikivange cy'umuhutu n'umututsikazi
bo i- nabo- i- n- nabonye yuko ivyo hari ababifatiyeko cane ku- kubera iyo titire mugabo novuga yuko utsi n- sinzi ngo bivuga mu ki- mu rurimi rw'ikirundi ni ni- ni ni symbole ni uwo mufasha gato Ni symbole iki- ni ikimenyetso Eh, ni nk'agas- ni nka sembore m- kuko mu bisanzwe mu Burundi mu Rwanda no mu bihugu byinshi byo- byo muri Afurika murazi yuko umuntu atwara ubwo bwasi ibyo ntibisanzwe mugabo aho- aho Aloyize avuga ati jewe jewe Aloyize niyo yita ndi umuhutu ndi umututsi ati nshobora kuba ndi n'umutwa eh, ndi umuganwa ndi byose ndi igice Nduzuye, nduzuye ndava eh, ngasubiramo kubabwira yuko kandi si igitabo ca histoire ni ni igitabo cy'ubuzima Cy'ubuzima bw'umuntu.
ku giti cye Ku Ni- giti ni nayo mpamvu muri iki kiganiro turi bwirinde eh, gusa n'abaganira ibibazo by'amoko nyirizina twibande ku gitabo gusa ngira ngo Cyane, cyane.
n'abari buze kuduhamagara eh, mu kanya turaza kubaha ijambo ba- ba- tugezeho ibitekerezo cyangwa babaze ibyo bashaka kubaza nabasaba ko bakwibanda ku gitabo ntituze kujya mu bibazo by'amoko y'abahutu cyangwa abatutsi kuko ntabwo ari byo tuganiraho uyu munsi turavuga ku gitabo ariko nubwo bimeze gutyo eh, ntabwo ibyo byabujije um, Aloys kugira gufatirwa hagati y'ibyo bibazo kuko yari eh, mu gihugu ibyo bibazo birimo eh, cyane nicyo gituma usanga ko ku ngoma yitwa ngira ngo y'abatutsi mu burundi eh, umuryango wahuye n'ibibazo ingoma yakwitwarwa n'abahutu eh, umuryango uhura n'ibibazo asa n'umuntu ubaye icyo mu kinyarwanda bavuga ngo abuze hose Eh, ngatekereza ko sinzi niba muri icyo gitabo ah, mu buzima bwe eh, ashaka nko kuba wenda nk'ijwi avuga ati hari abandi benshi bameze nkanjye ba- bahuye n'ibyo bibazo cyane gose eh, kuko eh, uwavuga ati byarabaye papa wanjye yarapfuye ntazogaruka nakuze n'ibipfuvyi kandi papa wanje yapfuye ataco azira N- ati none ubu uburundi jeho nzosigira uburundi tuzosigira abana bacu ubu ni impunzi yarahunze nawe ati nimuze tugerageze ku bana ibyo by'amoko tugerageze kubirengera kuko eh, tubandanyije gutyo tugas- tukabiba ubwo ubwo rwanko tugasiga iyo mbuto mbi mu bana bacu n'abo bana nabo bazokura bari muri iyo muri uwo mutima hama bi- bi- tuzokwame muri iyo eh, novuga tuhame muri ivyo tuhame muri ivyo misi yose eh, kwihorana eh, gushira imbere eh, ubwoko mbere washaka ni ukubwira yuko eh, ku- kubaho ikinga babi- bavyize cyane ntawovuga yuko mu mu burundi hariho ubwo- ubwo- mu busanzwe ubwoko uko nko mu bindi bihugu ugiye muri za congo za nigeria ubwoko n'ivyo burahari urasanga abantu havuga ururimi rumwe bafise imico imwe bafise naho baba bi- biharije mugabo iwacu mu burundi no mu rwanda naho naho nyene murabona tuvuga ururimi rumwe tuba dufise imico imwe nuvuga yuko eh, igikuru inyigisho nkuru iri muri iki gitabo ciwe ni ukwerekana yuko eh, i- ivyo ivyo- ivyo abantu bagendera ko eh, vy'ubuhutu n'ubututsi ata- atafatiro ati rero nimuze tugerageze eh, abana bacu bamenye ukuri nk'ivyo nico gituma ya avu- avuga ingene yabayeho avuga ingene yababaye burya ndakubwire iyo umuntu yemeye akavuga ibiri muri we ni intango ya mbere yo gukira kuko nta ngo- ngo utaramuda ugafurura yuboze sinigera umugani uvuga gutyo murazi ko mu bisanzwe bama batwigisha yuko em, ni- ni- ni- ni- ni- ni ukumira eh, ijambo rigukunzi riguma mu nda ni ukwigumya mugabo nibaza yuko bikenewe mu gihugu cyacu yuko abarundi bavuga baka- bakavuga ba- bakandika ibitabo bakasohora ibiri muri bo kuko ntidushobora kubaho nk'uko umengo nta cyabaye nk'uko umengo nta cigeze nicyo gituma rero eh, nibaza yuko aroyizi ngira- ndaza kubishira ko naho nyene i- asa n'uwuguruye inzira ndafise abantu benshi benshi baguma basaba bati dufashe natwe turashaka kuvuga mugabo urumva ntaho kwandikira ibi eh, ntaho bishobora kuvyandika vyose umugabo nibaza yuko eh, imbere eh, y'uko umwaka uhera hari ikindi kizosohoka nashonyere kizoba ari igitabo kimeze neza cyane kandi cigisha kandi nibaza ko bizogira ico bimarira abarundi
urakoze cyane igitabo turakigarukaho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana antoine kaburahe turaganira ku gitabo aherutse kwandika nk'uko rero eh, nabikubwiye tugitangira ikiganiro si icyacu twenyine ahubwo hari n'abakunzi b'ijwi ry'amerika baba bategereje bashaka kugira icyo babaza cyangwa icyo batwerera ku murongo wa telefone dufiteho abantu bane turabanza kubasaba imbabazi ko twabatindiye dufiteho richard astel ale na mutabazi turahera kuri richard richard eh, ikaze mu kiganiro muri sanga
uwo murakoze cyane ye ni ikibazo ni igitekerezo
mu ikibazo n'igitekerezo alafo Mm,
ubwa mbere ho mbanje gushimira antoni kaburahe kuri icyo gitabo yanditse
mm, ariko nibagiwe no kukubaza urahamagara uri he
Ah, muri uno kano kanya nahamagara ndi kobero ni vise mu ntara ya buhinga kuri sponsa hari burundi na tanzania yego
niho ndi kumva z'akazi
Mm, komeza
yego nagomba wenda mu bwa mbere ndamushimire kubona yiyumvire kwandika igitabo nk'icyo mu gihe filime bidasanzwe ah, tuzi twese uburundi bwatiyemo Mm,
mu bijyanye n'iyo sekisiyo ariko ukuntu yacitse hutu byumvikanagaho harimo abahutu hakabamo n'abatutsi hanyuma muri byo nibaza ko ibyo yandikaga icyo gitabo yashakaga kwerekana iyo kominyo iri hagati y'ubwo bwoko bwitwa ko ari bubiri bwiza buri mu burundi mm,
hanyuma rero nankuhaje nk'umukazana nk'umuhoti aho icyo gitabo ndumva ni avantage ku burundi ko dufite abantu bashobora kwinjira kwandika ibitabo nk'ibyo hanyuma ikibazo nagombaga kubaza kubera iki ofta iyo apelation kubera ko twavuze ati hutu eti cyane kubera ko yafatanije iyo hutu dore n'ihutu iyo hati dore n'ihutu n'iyo ki dore n'ihutu ni icyo bashaka kubaza
reka twakire na asiteri ngira ngo araza kubisubiriza icyarimwe eh, ku murongo wa telefoni dufite na asiteri asiteri eh, uranyumva Alo,
wiyelo ndabumva neza Radigo.
urahamagara uri hehe asiteri
Neza na neza ndahamagara ndi mu nkambi y'impoze ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
Mm, ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo
Oh, ni akabazo ni utubazo dushika kuri tubiri Mm,
ngerageze kumviriza ivyo yasiguye oh, ni igitabo kivuga nibaza ko kiba- kibanda ku vyakahise cane Nde- ko tuzi mu burundi hari umugwi uriko urarondera ukuri ku vyabaye kuri kahise ico gitabo arico kizofasha uwo mugwi kugira na ugire ico ugikoreyeko simusubiriza Ikibazo ca kabiri simusubiriza ariko utarajya ku cya kabiri ugaruka mwiteze iki kuri ico gitabo Bo- bo- coboneka gute kugira abantu benshi bashobore kugisoma bamenye neza i- ibikirimo murakoze ibibazo n'ibyo ye simusubiriza ariko kuri icyo wari ubajije cya mbere uvuga uti hari umurwi wo ku- gutahura ibyabaye no kunywanisha abarundi yari yasobanuye ko iki ari igitabo kivuga ku buzima bw'umuntu kitajya mu bibazo bya politike y'igihugu cy'u Burundi avuga ati ni ubuzima umuntu yabayemo nanditse ntabwo ari igitabo kivuga kuri kuri politiki ariko simusubiriza ngira ngo araza kuko isubiriza urakoze cyane asiteri ugira umunsi mwiza
za murakoze
ye ku murongo wa telefone hari na ale ale uranyumva
ndakumva ariko telefone yawe ifitemwo akabazo reka reka tukugarukeho mu kanya eh, reka tukugarukeho mu kanya bu- butunganya iyo telefone Eh, mutabazi uranyumva
uyu ndakumva neza okay urahagana hega mutabazi
nyewe ndi bumbago mu karere ka gasabo kigali yego N- ni ikibazo ni igitekerezo
Iyi ni intwererano ifashe igitekerezo yego
Ah, mbe na mbere naza mushimire antoine ni umuntu w'umugabo cyane kuko burya iyo iyo umuntu yubatse agatanga igitekerezo yubaka arwanya ikibi mu gihugu cyangwa mu bihugu runaka cyangwa mu karere aba ari kubaka igihugu cye na- na- n'akarere arakumva Eh, ariko icyo nakongeraho nanjye namwongeraho ni uko nk'intwererano namubwira ni uko- ni uko abantu bakwiye kurenga iby'amacakubiri n'ubu- n'ubutu n'ubututsi kuko buriya imana yaremye abantu nk'ubudasa
Mm.
ubwo budasa nibwo butuma nyine aba- abantu bafashanya ntabwo ntabwo- ntabwo imana y'ubudasa kugira ngo buryane
Mm, iyo nkanjye ubwanjye nakwishimira kuba mu gihugu cy'aba- cy'abahutu gusa cyangwa cy'abatutsi gusa ni nk'uko nakwishimira kuba mu gihugu cy'abantu barebare cyangwa abagufi gusa umwe afasha undi abantu bakwiye gukura rero baka- baka- baka- baka- bakarenga iyo myumvire iciriritse
yego mutabazi tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo utanze ugira umunsi mwiza aho mu rwanda
Mm, murakoze Alright. bwana Antoine kaburahe rero ibibazo wabyumvise eh, bya rishari asiteri ale na mutabazi duhere kuri rishari Eh, Richard yabaza ati kubera iki twafatanije eh, hutu tutsi hutsi Eh, navuze yuko i- iyo titre atawihagarako cyane yuko eh, i- igomba gusa eh, ku- ku- kwerekana yuko hari eh, u- u- uko guhura sinavuga ko ari ugucanga uko gusangira ibi mbere umuta- uwitwa mutabazi ahereje ko avuga ati eh, eh, aba- aba ivy'amoko no kubirengera eh, ni ni titre novuga yagombye kugira gusa i- itange esprit esprit gitabo ingene igitabo canditse ingene igitabo eh, aruyizi acumva Nta- ntagire ugomba kuvuga kwiyumvira yuko twagombye ku- kuvuga ngo ni canke ngo ni 50-50 oya ni nkuko nabivuze ni ni- ni- ni igitabo ni- presque fiction ni cyanditse mu gifaransa birangora ari bimwe guhindura amajambo mu kirundi mumbabarire ni ukugerageza ku gutradwiza uwo uko guhu iyo metisage uko ku kuva ku iyo mimerere iyo mibereho y'uwo muntu ukagerageza kuyishyira kuyigaragariza abasomyi b'igitabo mu yandi magambo sinzi niba uvuga uti hutsi ntabwo ari ihame ntabwo ari ubwoko bushya cyangwa izina rishya yashyizeho cyane mbega aruyizi mu rundi cyangwa ngewe twokora ubwoko bugira kane mu burundi ntabyo dushoboye nta n'ibyo dukeneye nta n'ibyo dushoboye nta n'umugambi wabyo oya nibaza yuko aho abagomba kubibonamo ubundi bwoko bugira kane abo barihenda cyane oya aha harimo harimo ubutumwa harimo mesaje gusa muri ako gatitire jewe mbere numva karanaryoshe ntihagire uwo gahagarako cyane kandi nibaze yuko ubu abantu benshi barabyumvise kigisohoka baratubagiye cyane baranditse kuri za twitter kuri za facebook bakatubaza twaba nimwasoma muzoca mwumva igituma twafashe ako gatitire kandi rero ubu ikibazo ntikiri ngaho hari ikibazo witwa asiteri wo muri congo yavuze ati mbega severe ati ujya mu mugwi wo kurondera kumenya ibyahise akahise k'u Burundi ujya mu mugwi w'igihugu ni umugwi ni institution ni umugwi wa leta twebwe ntidukorera leta arubizi ni umunyagihugu ni nk'uko umuntu wese nk'uwo asiteri aha muri congo nawe yubwira ati ndashaka gutanga ubuhamya ndashaka kuvuga intahe gushinga intahe severi ikora akazi kayo twe tugakora n'ubwo akazi kacu n'uburenganzira bw'umwe bw'umwe wese hanyuma rero severi iramutse igombye gukoresha ubuhamya intahe yarubizi niyo yita kugira yumve yikoreshe azoba ari amarame nk'uko tubivuga mu kirundi ihama yabagije ati ugwaruka ugwaruka bwokironka gute ico n'ikibazo ciza cane burya muri afurika mu burundi no muri afurika burya ivy'ibitabo biragoye cane kugira igitabo gishikira abantu gishike mu mashure biragoye mugabo turiko turavyiga turiko turaba ingene coshika ahantu hose hashoboka mugabo si nk'ini burayi usohoka hanze ugaca usanga aho bagurishiriza ibitabo kandi no muri igihugu byacu usanga hariho n'ubukene igitabo kiragurwa amafaranga kuko ni impapuro ni impresiyo mugabo turizeye yuko tuzobishika ko kikagerageza gushika nko mu mashuri abantu abanyeshuri bagasoma mbega hari umugambi mufite wo kugishyira no mu kirundi mu zindi ndimi zikoreshwa abarundi batandukanye aho bari hirya no hino ego urakoze kubaza icyo kibazo kuko twarahereje kugishyira mu cyongereza nibaza yuko mu mpera z'ukwezi kwa cumi kizoba cyamaze kujya mu rurimi rw'icyongereza hano rero inyuma y'icyongereza tujya tugishyira mu kirundi turashaka cyane yuko icyo gitabo gisomwa na benshi mu ndimi nyinshi hanyuma ariko ubu abarundi bashaka kukibona bashobora kukibona mu gifaransa e, mu gifaransa bashaka kukibona mm. e, bashobora guca ku rubuga rwa iwacu bagakomanda no kuri rwa rubuga bita amazon mugabo turazi yuko bitoroshe cyane cyane abantu bari hariya mu bihugu byacu turiko turagerageza kuraba ingene coshika henshi hashoboka hama witwa mutabazi wewe yasa n'udutera inkunga yuko twubandanya yuko ashima igikorwa twakoze natwe turamushimiye tuzogerageza hama tubandanye twandike n'abashaka kwandika n'abashaka interera ibintu byubaka njye nta kintu gisambura njye wantone kabone nzi kurikira nandika oya nta nubwo ubundi umunyamakuru w'umwuga ari byo akora nubwo hari mu mateka hari aho byagiye biba kugira ngo ntabwo byabaye ntabwo byagenze neza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku isaa kumi n'igice i kigali n'i bujumbura ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu ni antoine kaburahe turaganira ku gitabo yanditse ndabona yanakizanye hano muri studio ndaki- ndakibona rwose n'igitabo ki- gisa neza ku murongo wa telefone nanone twakire silvestre ikaze mu kiganiro muri sanga
ndakumva nyakubaho Eh, ndi ku murongo Eh, ure- uhamagaye uri he silvestre ibiganiro ariko aravuga ikiganiro cy'akamaro cyane ikiganiro nanjye icyo ngomba nongereze ko ijwi rya amerika ahubwo nibaturonderere ikiganiro ku ijwi rya amerika cy'a- cy'akahise k'uburundi kuva mu mu burundi bwikuye hanyuma hari mu mirongo itandatu na kangahe hama mu mirongo indi- na kabiri mu mirongo itandatu mu mirongo ita- mu mirongo icyenda na gatatu Eh, baturonderere no kugera ubu baturonderere ikiganiro kuri radiyo rya amerika isobanura kandi k'uburundi n'aho bugeze ubu turondere icyiza kimaze kuvamo cyoryohera abarundi bakibaze twebwe abakurambere tubisobanure icyiza kimaze kuvamo kuva ubwo burundi bwifuza none turabyifuza abana bacu bato ntibamenya ibyahise Ni- ni- ibya- niyo myaka yose ntibamenya ibyahise turashaka rero kuko abana bacu bomenya ibyahise bakabyumva hanyuma bakaja ku murongo abakurambere tukabivuga ibyahise twebwe abakurambere tukabivuga ibyahise tukaraba n'aho tugeze nicyo shingiro mfise nicyo jambo nterereye urakoze cyane bwana silvestre ariko utaragendana ndaga kukubaza ndumva uvuga ibintu by'i burundi nk'umuntu byabaye urora Ubu- niba ntacyo bitwaye nakubaza u- ufite imyaka ingahe
twebwe imyaka mirongo indwi
mirongo irindwi Eh, ubwo rero ibyo icyo cyifuzo usabye wenda ndaza antoine araza kugira icyo abivugaho ariko ku ruhande rwacu hano ku ijwi ry'amerika usabye ko twazabashakira umwanya ku ijwi ry'amerika Eh, buriya ndasaba uri ku buhanga bw'ibyuma afate nimero yawe hanyuma tuzashake eh, abandi bahanga mu mateka tubahe umwanya mutuganirire ayo mateka y'u Burundi nibwira yuko ibingibi antoine kabura yakoze byo kwandika i- igitabo ari uburyo bwo kugira ngo amateka eh, yagiye aba ku bantu bamwe na bamwe atazasibangana cyangwa akabura a- abantu ntiba intwaro za- n'intwaro zahise n'intwaro tugeze ku tugomba ku- kuraba intwaro zahise n'iziri ubu turabe intwaro yoba yarakoreye neza abarundi hama abarundi tuze ku murongo tuba ibibondo byacu barabihenda bakabibwira amagambo adashoboka a- a- a- ba- bakabihenda bakabibwira icyabayeho bagaca baja mu nzira mbi dushaka tumenye ibyahise twebwe abakurambere tubivuze turabe ibyahise n'ibirungu hanyuma urwaruka rwacu ntituragiragire bamenye ibyahise n'ibirungu urakoze cyane bwana silvestre kuri icyo gitekerezo utanze ugira umunsi mwiza
Eh, nawe urakoze ikigwema
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ku murongo wa telefoni dufite idirisa idirisa ikaze
mwiriwe neza urakitsaho
mbere yari kigali leta roroma ye ndibariza kuri uwo mutumirwa kuri icyo gitabo cyaboneka gute niba kiri kuri interineti nabikubwireho amaze kubivuga ariko Niba- nibariza ngo ya- muri icyo gitabo nyine ni ikirundi gusa kirimo cyangwa harimo n'icyongereza cyangwa igifaransa idirisa amaze kubivuga amaze kuvuga ko gishobora kuboneka ku rubuga rwa amazon eh, ku- dot com avuga ko ushobora no kugikomanda unyuze kuri we- eh, website ya iwacu dot com hanyuma avuga ko bamaze kugishyira mu cyongereza kandi ko hari gahunda zo kuzagishyira mu kirundi yari amaze kubivuga ngira ngo ntabwo wari wakurikiye
Eh, ahubwo muri East afurika se twakibona gute
uvuze
muri East afurika twakibona gute icyo gitabo
Eh, ubwo arakumva eh, mu kanya arakubwira uko cyaboneka ariko niba hari ikindi kibazo ufite wakibaza tukajya ku wundi muntu utu- ututeze amatwi Eh, ikintu namubwira ni uko twasanzemo inyigisho nziza ahubwo naku- nakomereza aho yandika ibindi bitabo kuko ni benshi baba- ni benshi baba bikeneye cyane ibyo bitabo ko hari abakunzi bakunda gusoma nta kindi namwifuriza
urakoze cyane dirisa ugire umunsi mwiza aho kigali mu rwanda Eh, namwe murakoze
Ye, ku murongo wa telefone dufite na ale ale ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze ko mikaze urahamagara no uri ko mu mwanya Eh, ndahamagara ndi kampala ye komeza ku ijambo ale Eh, nashaka ubwa mbere manza nshimire ijwi rya amerika uyu mwanya muduhaye Mm.
Eh, nongere nshimire n'umutumirwa kaburahe Eh, kaburahe ni umugabo nzi cyane twa ashobora kuba atakinyibuka ariko twarabanye igitega Eh, afungura ikintu bita hari ikintu yubatse igitega iruhande ya serekire ara- arazi american kona harimo ibitabo byinshi sinzi ko gikora biracyakora
eh, kiracyakora yego cyane ikindi ndakuzi cyane rero twaricaranye kuri serekire uturudan kafe tuvugana iby'iki gihugu ibigoye igihugu n'ibindi cyo kimwe n'uwo munyamakuru aroyize ndamuzi yigisha icyongereza akiva muri universite akiri umuresebusiyonisite ku eh, ku isanganiro a- a- ndaba n'umunyu- n'umunyamakuru ni umugabo w'ukuri avuga ijambo akarihagarara ko ndamuzi nawe Eh, donc rero nashaka umunyamakuru eh, mvuga ikintu kimwe nk'umurundi ikibazo kiri burundi si ikibazo cy'amoko na gatoya ikibazo cy'amoko cyarabaye icyitwazo cy'u- cy'imigwi y'abantu Eh, du- duhere ku ntwaro z'abasirikare tugeze no kuri izi ntwaro zita muri za demokarasi ni ikintu bagiye bakoresha kugira bashike ku bintu byabo tuvuge bashike ku nyungu zabo naho ikibazo cy'ubwoko mu burundi kabisa nticyari gi- nticyari kinakwiye kuba ikibazo ahubwo cyari gikwiye kuba eh, nka opportunité cyangwa potensiyalite y'ugu- y'uko twokomera eh, mu bindi bi- muri ibi bihugu turi mu- turi kumwe na- nabyo nko- nka kongo bafite ubwoko bwinshi za tanzania zande nibo bari bakwiye kujyana ariko twe twari dukwiye kuba umwe kuko dukurikije no kuri perezida wacu nawe nyine afite ababyeyi umwe n'umuhutu undi n'umututsi ariko ntashobora kubona ibyo bintu nawe ngo ashyire abantu hamwe ahubwo atandu- uwakomeza batandukanya kandi ibyo- ibyo byo gutandukanya byamugize imfubyi byamutumye abaho ubuzima bubi yiga nabi abaho nabi kugeza n'aho afata umuheto ariko ibyo ibyo- ntibimwigishe ngo nawe kugira ayandi majenerasiyo nta- ntabi- ntabigwemo none murabona niyo yita abirimwo aroyizi yarayayemo n'abandi n'andi majenerasiyo azobibamwo kuko nta kintu na kimwe kiba kirakogwa kugira eh, ibyo bintu bi- bi- bihave Eh, kaburahe rero eh, ibyo yakoze nibyo eh, ni byiza cyane ni byinshi amaze kwandika ibitabo byinshi eh, hari ibyanditse ku mutama mbonimpa n'ibintu n'ibintu byinshi ndamukurikira cyane kaburahe ariko ikintu abatwumva bose aba cyane cyane abarundi bamenye ko uh, ah, i- i- ah, na gaturufu bakoresha abanyepolitiki zo badutandukanye naho inyuma y'ibyo byose inyuma y'ibyo byose ntushobora kumenya none umuntu uba uhamagaye umuntu yomenya kuko bitandukanye kaburahe wamenya gute ko ari umuhutu cyangwa ari umutuku cyangwa yewe nuko u- utambona munyamakuru wamenya gute ko ndi umuhutu cyangwa ndi umutuku urakoze urakoze ale Eh, ikora ibyo bitekerezo byiza byu- byu- byubaka Eh.
bishyira abantu hamwe niba nta kindi Bishyira abantu kibazo hamwe.
ufite eh, ndumva twa- twagushimira tukakwifuriza umunsi mwiza aho ngaho i kampala muri uganda oya nagomba mba- mbwire kaburaho ikintu kimwe ibyo icyo gitabo eh, ntimuzokizimbe ntimuzokigurishe ku mafaranga menshi cyangwa ngo mu- mugire tunatangwa aho turi ngewe nk'aho ndi nk'impunzi ndi kumwe n'abahutu n'abatutsi twahunze ikibazo kimwe cy'uburundi turabanye nta kibazo ko twahigwa n'imbonerakure cyangwa n'iki n'ubu turacyari kumwe kandi twahigwa n'imbonerakure z'abahutu n'abatutsi natwe turahutu n'abatutsi Urumva- urumva ko ikibazo cyacu ikibazo cyacu cy'uburundi si saho saho kiri ku moko siho kiri na gatoya nibyo ngewe mbona nibyo nibaza sinzi ko Urakoze.
kaburahe nawe yogira icyo a- abivuzeho Ura- nawe urakoze mu kanya igifundo lone du probleme y'iwacu Na- sinzi ko kaburahe yo- yo- yondusha gusesengura nk'umunyamakuru kandi nk'umusesenguzi murakoze murakoze cyane ari mu kanya turamuha ijambo kaburahe agira icyo wavuga kuri ibyo ushyikirije urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho i kampala muri uganda ye ku murongo wa telefone none dufite joseph tubabarire twatinze ku kwakira ariko noneho umwanya n'uwawe joseph wihuse
amahoro amahoro jeffrey mutagoma komera cyane muvande
yego yego aho mu ntara y'amajyepfo mumeze neza ubugari buraboneka
nta ribi rwose n'akabura karagwa nta ribi ubu ibumbi ryaragiye nuko nuko imana y'u rwanda ishimwe joseph rero urashaka kubaza ikibazo cyangwa n'igitekerezo
mfite utubazo tubiri two kubaza uwo mutumire mwatumiye ariko banza umundi amukiriza uti amahoro amahoro arakumva amahoro amahoro
yego yego akabazo ka mbere karagira kati mfatiye kuri icyo gitabo mwanditse bose ndabona ari inkunga mwari muteye mu bijyanye no kugira ngo murebe ukuntu mwarwanya icyo kintu kijyanye n'amacakubiri himakajwe mu benegihugu b'abarundi none akabazo nari mfite ese ibyo bintu by'amacakubiri mubona bizarangira cyangwa se bazaguma bacengacengana ugiye ku buyobozi niba ari ubwoko runaka abamushyigikiye bashake kwiharira iby'ubwo butegetsi bagiriyeho abandi batari muri ubwo bwoko nabo babarwanye usanga ari muri buruguru mbere y'uko ukomeza ariko joseph nagira ngo mbanze ngire icyo mvuga ku ijambo uvuze uti amacakubiri ashingiye ku moko yimakajwe mu burundi ndagira ngo nsobanure ko iki ari igitekerezo cyawe ariko ubibona ntabwo ntabwo ari igitekerezo cy'ijwi ry'amerika cyangwa ntabwo tukemeranyaho wowe niko ubibona ufite uburenganzira bwo kubivuga uko ubibona wakomeza
ntabwo mvuga ko kimakajwe ahubwo ndavuga mukahise ntabwo mvuga ubu ngubu
nibyo nyine navugaga ariko komeza nyine ibibazo wari urimo ubaza ariko telefone yawe ndumva igiye kurwara ibicurane nyarutsa nyarutsa amasaha arimo aradusiga
ndafatira kuri aba bantu bazanye ibintu by'ubukoroni nabo ubona bagira ibintu by'amacakubiri fatiye ko ujya ubona igihugu
joseph urakoze cyane joseph ugira umunsi mwiza aho ngaho ku kamonyi bwana antoine kaburaha ibibazo ni byinshi rero ngaho turebe ko uri buze kubona uko ubisubiza byose kandi n'amasaha ndabona arimo yiruka abantu baracyabaza ari benshi ariko nibaza ko nta bibazo byinshi birimo mutama silvestre avuga ati afite imyaka mirongo irindwi yabonye ibintu byinshi irindwi na kabiri mirongo umunani n'umunani icyenda na gatatu ati ijwi rya amerika na twebwe twandika twofashe iki nibaza ko yabagira ikibazo cyiza cyane nibaza yuko mu bitugoye mu biduhanze mu bituma abantu bakoresha ibyo by'amoko ni uko ni ukutamenya nibaza rero abantu badukuriye babonye ibitari bike tuza turabaha akaryo ko kuvuga ko kwerekana ibyabaye kugira rwa rutsu rukamenya akahise burya iyo umuntu azi n'umuntu atazi si kimwe abo hari ubundi yaciye avuga ati reka nce ndefatanya n'uyu ara w'i kampala yumva yabwiye ngo aranzi igitega ndaryohewe cyane kuvuga hajya umuntu mwamenyanye naho twese byatugoye turi mu buhungiro nawe nyine yavuze ikintu gikomeye ati n'agaturufu abanyapolitiki bakoresha nibyo rero ako gaturufu rero kubwira ntibagume bagakoresha abanyapolitike ni uko ukuri kuri kahise kumenyekana kugira kumenyekane rero bizova muri bandi bizova mu bashakashatsi bandika histoire ukwiri bakavuga bijya bintu byo gufatira mu kivunga abana akabaragize ibi abana akabaragize ibi oya hariho abantu bazwi bagi- bi- bishe bicishije batoteje abo bantu bariho barafise amazina barafise umuntu yo- yobi- bi- ni ibintu bishobora kumenyekana ariko rero bagaca bafata mu kivunga eh, abahutu bagize ibi abatutsi bagize ibi kugira ngo eh, nivyo yise ati eh, y- bakoresha iyo turufu nibaza rero yuko eh, ujya mutama Silvestre afite imyaka mirongo irindwi ahubwo bagize neza ko muzoca mugu- mugumana ama contact yiwe bashobora kugira ico baterereye abantu ba kera ari aba kera mbere n'abo- n'abarutse ubu bafise nabo ubuhamya bafise intahe bushinga nk'iyiya ba Ruyizi intahe yubaka kugira ngo tumenye kubana neza tumenyere- tumenye yuko ataco dupfa dusangiye vyi- ivyo dusangiye nivyo vyinshi gusumba ivyo dupfa Em, hariho uh, uyu- eh, idrisa eh, yagarutse ku ngene igitabo kiboneka no mu ndimi iz- izihe eh, indimi navuze yuko eh, mu- mu mpera z'umwa- z'ukwezi kw'icumi eh, mu congereza kizoba camaze kuboneka Eh, hama rero turiko turangene kizoshika cane cane muri afurika mugabo ubu abashobora kugikomanda baragikomanda kuri amazon no ku, no ku rubuga rwacu rwa iwacu eh, hama n'uyu mushinga ntahe we yosefu aya nawe nyene yasa n'uvuga yuko ivyo vy'amoko nawe twobirengera yuko ata ata kamaro kandi bitubaka muri rusange niko je navyumvise nta bibazo vyinshi vyarimo basa n'abaterera Mm. reka twongere dufate abandi vuba vuba dusigaranye iminota irenze gato ku icumi eh, ndizera ko bari buze kugira vuba duhere kuri adelin vuba vuba adelin uranyumva
ndarumva yego adelin urahamagara uri hehe
hano
adelin turakumva tanga igitekerezo Alo.
cyawe
okay ubwa mbere na- nashaka ndamutse cyane umutumire njya muramutama ngira ko mbaza a- akabazo Yi, none ku bari em, no hagati mu gihugu ruguru ubu- icyo gitabo ciwe barategeka arategekanya ko kubyo bashikira gute mbega ashaka kutubwira intumbero yatumye ashyiraho ico gitabo ciwe eh, n'akamaro kicoba kizofasha abazokisoma ibintu nk'ibyo hanyuma eh, tukagira tuti ni byiza ko iradiyo ijwi rya amerika tubona igenda yiteho ibintu na cyane cyane ikibanda ku by'uburundi turabateye intege mu byo mwamuko mu byo mwame mu bijisho bya byinshi mu gihugu murakoze cyane natwe turagushimira agatera icyo amabarire hamwe no bambagije ibyo ya- ya- yagiye ashikiriza ah, amaze ndabyumvireho umuntu akoze cyane urakoze cyane bwana adelin natwe turagushimiye gutega amatwi ijwi rya amerika ugira umunsi mwiza
nka twese twakire na jean claude
hano Eh, jean claude uraho cyane
muraho muraho iminsi myinshi yego yego nyarutsa jean claude dufite iminota mike cyane nyarutsa ubaze ikibazo cyawe Eh, ha- hari abantu babiri bategereje kandi iminota yatujyanye
Eh, murakoze cyane ubwo ni wa mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika ngo Jean claude mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka cyerwa mu mudugudu wa Rurema ya mbere ni mu burasirazuba bw'u rwanda kabanze by'umwihariko kabanze nshimira radiyo ijwi rya amerika uyu mwanya iba yaduhaye mu kiganiro muri isango kugira ngo tubashe gutanga ibitekerezo abakurikira radiyo ijwi rya amerika babashe kumvamo icyo twaganiriyeho kuri topike by'umwihariko mbanje gushimira uwo mutumirwa mwatuzaniye kandi nakomeje kumutega amatwi mushimira kuri ubwo bushakashatsi yakoze ndetse akabasha no kwandika icyo gitabo ndakeka nk'abakiri bato hari isomo bazakuramo kandi rikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi ikindi nk'uko nabyumvishe ni uko yatubwiye ko icyo gitabo ni ku rubuga ushaka kujyaho ukakibona cyangwa ahandi hantu ushaka kugisa- kugishaka wakibonera igihe kugira ngo ubashe kwikuramo ubumenyi bwaba burimo kuko ndakeka ko iyo umuntu yanditse igitabo acyandikamo ibintu bigomba kugira abantu akamaro bikabasha ku- kubageza imbere yabo heza hazaza urakoze cyane Ubwo jean kuvuga- claude icyo tugushimire gitabo ni cyiza cyane kabisa ubwo ni ngoboka jean claude hano mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda umukozi wa radiyo rya amerika ndabakunda cyane urakoze cyane natwe turagukunda reka twakire na aron aron uranyumva
ndakumva cyane Eh, duga ku ijambo
aroni ndi muri kampala mu buganda ni nk'intererano njyewe navuga yuko bwa mbere ndashimira umutumire no kuba yarumbira akandika ku byo by'amoko rero intererano yanjye ni uko ntabwo yanditse ku by'amoko yanditse inkuru y'umuntu uh, ku giti cye
Ah, eh, Mm.
rero ubwo je- nk'ugwaruka rw'ubu navuga yuko kuba iby'amoko ntacyo byari bitwaye kuba imana yorema abantu barebare na bagufi canke banini na batoya ntacyo byari bitwaye ariko iki- ikibabaje ni uko usanga abandika bamwe bamwe bandika nkumbure bikwegera ugasanga bavuga byinshi byiza by'iwabo ugasanga ntakinye kwimenya ikigimba ngo avuge ibi byiwiwe
Mm, barabogama
Eh, rero nkavuga ati ibyo ntacyo byari bitwaye ariko twebwe nk'ugaruka bw'ubu nuko dusanga abo ba- abo babyeyi bacu ba kera hari ibi bagiye bakora by'amoko ugasanga twebwe tugwa mu mporera twinshi ugasanga barondera inyungu zabo
yego urakoze cyane Ar- urakoze cyane arone
yego ugasanga rero babikora bironderera ibyo barya atari kisiro y'amoko ahubwo ru- ru- ari ikibazo cy'inda nkumbure n'ubukene nuko niyo ntererano yanjye arone ndagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo cyawe ukomeza kugira umunsi mwiza
Eh, ariko nayo icyo nzaba nyarutsa nyarutsa amasaha aratujyanye No, twebwe turi kampala ntibikunda yuko tuguma dukurikirana amaradiyo bisaba yuko muduhaye umwanya muheza mukatwishyura tukiri ku murongo mukatugumiza ko twumva inyinshi
Eh, noneho reka baku- bakugumize ku murongo ah, eh, ugu- wumve igitekere- igisubizo cy'icyo wa- wabajije ni- nacyo, eh, cy'ikibazo wabajije nubwo numva nta kibazo kinengera ngo byari ibitekerezo cye- ariko wabajije ku bijyanye no kubogama kw'abanditsi twakire na olivier
Oui, alors ye olivier komeza ku ijambo vuba vuba
yego hanyuma nanjye ntanguye kubashimira ko mumpaye ijambo amaje nitwa niyongabonye ndi bujumbura je nabonye inkuru kuri facebook aho biri piburiye cyane mba notanga inimero kugira muze kumpamagara hanyuma ikibazo cyane mfita nagomba mbaze ese uwo mwanditsi yanditse icyo gitabo ashaka gushika kuki kubera ko yanditse icyo gitabo yise umuhutsi nicyo kibazo cyane nashaka kubaza hanyuma murakoze cyane yari yabivuzeho ariko reka tumuhe ijambo yongera gusubiza buriya ntabwo wari wamwumvise urakoze cyane olivier ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze cyane ama- nawe nye- nawe nyine mu munda musubize yego arakumva bwana antoine kaburahe komerezaho noneho usubize ibibazo by'aba- bariya ba ego eh, witwa adere yasuye kubaza ingene igitabo coboneka ni- na- na- nari nabivuze yuko turiko turaba ingene coshika eh, mu mu bihugu vyacu muri afurika mu burundi mu rwanda no mu ndimi nyinshi ivyo navuze nari nacishuye Eh, jean claude kwari nawe nyene gusa n'ubudute- n'ubu- n'ubudusaba kuri ico gikorwa co kwandika kuri kahise kobandanya nawe nyene yari intererano eh, aron w'i kampala avuga ati kutabogama nibyo cyane nibyo kuko burya eh, amajambo mabi arica ururimi rubi rurica umuntu arashobora guturira mu kwandika umuntu ashobora guturira mu kuvuga burya rero iyo ufashe eh, responsibility yo kwandika Eh, kandi bavuga bati eh, les paroles s'envolent les écrits restent ni ukuvuga yuko ikintu wanditse ntikizimangana ntikihera harya rero iyo umuntu agiye akicara akandika agasohora eh, ikintu ni uko aba ya- yemeye gufata eh, iyo responsabilite ni ukuvuga rero yuko ubogamye bi- bi- bi- bi- bi- bigu- bizogukoraho bizogukurikirana eh, i- nta nta gukinisha eh, ibintu mwe n'ivyo ibintu bishobora gutuma abantu bacanamo bishobora gutuma abantu bajyana twebwe cyane cyane nka- abamenyesha amakuru urazi ngene umwuga wacu ugoye turashobora gukora nabi nkuko dushobora gukora neza turashobora kwica nkuko dushobora gukiza turashobora kubaka nkuko dushobora gusambura ni ukuvuga rero kutabogama aron arakoze cyane ku gusaba yuko abandika batobogama jewe rero nibaza yuko muri iki gitabo ntaho twa- ntaho tubogamye kuko eh, nu- avuga ubuzima bwiwe niyo yita ubwo buzima um- umuntu ashobora kuta kutabwe- kutabikunda cyangwa akabikunda mugabo nta nta plan afise si umunyapolitike si umuntu ariko ararondera ibyicaro bya politike oya ahubwo yatanze ubuhamya bwo kubaka hama olivier nawe nibaza yuko ngira atatahuye neza ntitwanditse igitabo kwa hutsi oya twanditse eh, intahe ku muntu yashinga uwo muntu nawe ntiyaruyizi niyo yita yababaye yabuze eh, ya- ubu ari mu buhungiro mugabo avuga ati "Dusige- dusigire igihugu ce- cacu burundi dusigire abana igihugu gitekanye bazobanamo ata- atahanzigo atavyamoko biracanishamo Mm, dusubiye kuri kiriya kibazo cya aron avuga ku bintu byo kubogama eh, hari uburyo igitabo kiba cyanditse kikaba kirimo ibintu byabaye koko ari ukuri ariko kubisubiramo bibabaje ku- wanageza uti hari aho nyirabyo yageraga ah, agakororamo sozi ntabashe gukomeza ntabwo utewe impungenge n'uko kuba ibyo bintu ah, abantu babisubiramo bishobora ku- kuzamura uburakari cyangwa umujinya utuma ya ntego yo kugira ngo abantu bamenye ba- ba- bige kubana no korohana ko- korohanirana eh, ko- koroherana eh, ba- ba- noneho ba- ahubwo bikaba bya- byatera ikibazo kuruta uko byazana igisubizo oya ahubwo burya iyo umuntu arize aba ariko arakira kuko eh, iyo umuntu eh, ni- ni- nibaza ko ari inzira y'u- y'u- y'ugukira iyo ashoboye kuvuga ashoboye guserura ibyamubabaje murazi nko muri bino bihugu biteye imbere hoho iyo habaye nk'ubwicanyi hari bimwe bita ama psychotherapy hari abahinga bagenda bakaganiriza abantu kugira abantu bagerageze kuvuga ibyababayeho bagerageze ku eh, nti- nti- ntibabyigumizemo nibaza rero mu bantu bababaye muri bino bihugu byacu byababaye byasinzikaye abantu bagiye bara ba- ba- ba- bagasohora ikiri muri bo kuko nk'iki gitabo nk'abantu bahora banyandikira bagisomye baravuga ati nasanze ari isitwari yanje umwe akavuga ati aruyizi ibyo avuga nanjye ni kujya nyine Umva, bi- biraruhura biraruhura eh, kandi nibaza ko na na Aloyizi ku bwiwe byamuruhuye kandi iyi sitwari yiwe yaruhuye benshi kandi bizotuma benshi mu bababaye bashobora nabo kugira bati ah bwa bundi si jyenyine nibaza rero yuko eh, nivyo birababaza birab- birababaje ariko rero birava hose n'intumbero uwariko aragira ubwo buhamya ashaka urashobora kugira ubuhamya kugira utere umujinya mugabo urashobora kugira ubuhamya kugira ngo wubake iki gitabo rero ni igitabo c'intahe yo kubaka yo kurengera ibya- ivyakomerekeje eh, abantu kugira abantu bashobore kubana neza muri kazoza bwana antoine kaburahe ndabona amasaha atatubaniye kubera ko dushigaje iminota ibiri gusa ngo ikiganiro kirangire ariko mbere y'uko kirangira ndagira ngo use n'ugira ijambo eh, sinzi nakwita ntabwo naryita irya nyuma kuko tuzongera tuganire kandi uracyariho ariko wihuse icyo wabwira abaguteze amatwi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bijyanye n'iyi nsanganyamatsiko twaganiragaho eh, ico nobwira abariko baratwumviriza nuko eh, batotinya eh, eh, gusohora ivyo ivyo bazi nk'abo bantu bakuze turi mu bihugu abantu badakunda kuvuga kahise kabo uravye ca- ca- ndiko kuvuga cane cane nko mu Burundi ukaraba nko kuri histoire y'u Burundi ibitabo bihari ni bike cyane abarundi ntibandika ariko rero abarundi barasoma babura ivyo basoma je ndavye nyene iki gitabo bakirondera binyereka cyane rwose yuko hariho inyota yo kumenya kahise rero nosaba yuko eh, abantu bafite za ubuhamya za temwanyanja abantu bafise ivyo babonye bikomeye nibaturondere simvuze ngo barondere jeje yenyine gusa hariho n'abandi banditsi ba- barondere bafashe kubaka mu kumenyesha kahise ku burundi kahise ka kera kahise ku myaka ya- yaheze ntibagende batavuze burya nk'umuntu yagize nk'amateka ku ma responsibility akaba umu- umuntu afise eh, u- ubu responsibility akagenda atavuze si byiza niba dufashe twubake rero natwe twandike aba abarundi basome abanyafurika basome kujya ko muri bino bihugu n'aba- n'abazungu basoma yego urakoze cyane bwana antoine kaburahe kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika dushimire santos ku buhanga bw'ibyuma tunashimire fatu alimasi karara wegeranije kino kiganiro njye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ndagira nti muhiriranwe amahoro n'amahirwe